ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri turi kandi no ku rubuga rwa interineti voa radiyo yacu akadomo komu mwiriwe neza se ni thomas kamirindo ubasuhuza nk'uko bisanzwe rero ni wa mwanya wanyu wo kuwa gatandatu muhanahane amakuru watsapu yacu ni rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe naho facebook voa radiyo yacu simbatindiye eugene na alfred barategereje kuri telefone eugene wiriwe
mwiriwe neza thomas kamirindo amakuru yawe
ni meza ni meza ni meza ndamuke bose bariko baranyumvira umukungu bose ndavuga ati sangwa amahoro yego ariko rero telefone yawe iragenda icikagurikaho gatoya
ariko jewe ndakumva neza kabisa yego ariko iyo unyumva abandi batakumva se
n'ubu n'ubu Eh, ubu ngubu ni noneho ni- bira- bimeze neza kurusha mbere nuko rero tanga amakuru yawe Okay. ndamukiza abajurnaliste bose bariko barakorana kuri radio mfadamire kubabwira ati eje narabakunda cane Eh, barakumva pe
yego hama nanje ndabanje kwipfuriza isabukuru nziza y'umugambwe sindi david de bariko baraginira n'intsinzi Mhm.
ndabwira ati nimwirabire cyane hama mukomeze gushikana abarundi abarundi bifuza amahoro mush- mu- mushigara kubashikanaho eh, mwateza kubashikana ahubwo nyabona ivyo mumaze kurangura ati mu birangu mu- mukomeze nyabona musumbi- murushirizeho kubirangura neza hanyuma abantu nabo o, babona yuko ivyo bariko barakora at- atari vyiza ngira ngo nuwo bifuriza inabi umwenegihugu none se sndddfdd hari ibirori yakoresheje by'iyo sabukuru yayo
ego ego irikiriga i- bariko barigina intsinzi intsinzi y'umugambwe sendedevudede Mm.
ego aho abagumyabanga eh, buri buri buri buri komine yose mu makomine yose agize igihugu cose c'u Burundi bariko bariginana intsinzi Mhm.
ego ugasa mparuye je na hari ahantu nagenda atembera amakomine amwe amwe nahaciye mbona ni ibintu bi- bi- bi- biteye igomwe kweri Mm. ariko ni Yego, ubwa mbere hanyuma- ni ubwa mbere numvise umugambwe watsinze amatora ukabyina intsinzi
yego ukurikiranira intsinzi kabisa kandi ni ibintu biryoshye cyane aho abenegihugu eh, niba ari urukanwa bakaba barufata banezerewe Ah.
yego nuko nuko urakoze eugene we hanyuma hanyuma reka mbandanye gatoya rero Gatoya mbandanye, cyane, jengo gatoya ba- cyane.
mvuge ku banyepolitike cyane cyane Eh.
turasabye umunyepolitike wese azi yuko akunda igihugu cy'u Burundi azi yuko ari mu ari umurundi aha areke kubandanya adadaza ngo nta biganiro ashaka kujamwo ngo ashaka kujamwo ahubwo nyabona yemere kuganira na leta ihari kuko leta ihari yatowe n'abenegihugu ikundwa n'abenegihugu nyabona baze kuganira kugira ngo ba- abarundi abarundi bari mu mahanga bo- batahuke nabo nyene baze kurangura imigambi yabo na cane cane impunzi zahunze zihu- zihunga ibinyoma zihunga ubwoba bategwa n'abanyepolitike batashaka amahoro Mhm.
bahunguke mu gihugu ca- bahunguke mu gihugu cabo cabibarutse Mhm.
bubaka ivyabo ivyabo hari abagurishije amatongo hari abagurishije amazu baze nyabona basubire ku matongo yabo abatayagurishije kuko ngira ngo barumvise yuko nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yavuze ati umuntu wese azi yuko yahunze ibyiwe azobisanga uko yabisize ibaze rero nyabona kugira ngo amatongo yabo ntabandanye asiba baze bayakorere neza kuko amahoro n'umutekano bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni umusesekara ngira ngo ni umusesekara ngira ngo bimwe no kubwira Ye.
aho onye tubikesha aho tubikesha igipolisi igisirikare igendereza hamwe n'abenegihugu bafashanya mu gutanga amakuru icyo cyose kigomba guhungabanya umutekano Ye, uje- ababwira ati abasirikare b'igihugu cy'u Burundi n'abapolisi nkabwira ati niba- niba- nkaba- nkabankuraje ndabwira ati bandanya abarundi sinzi bari inyuma yanyu bariko barashima ivyo murakora ntagire ibibaca intege ntihagire ibintu baca intege kuko bajya bashaka yuko bashaka barota bacanishamwo izo nzego ntaho bazokenera mu gihe bazokomeza kuri kuri iyi liti bariko kuko barakundwa n'abenegihugu bakorana na- bakorana neza ye eugene we ndagushimiye reka duhe n'ijambo na rufredi oya oya oya amasegonda- oya wa Maze ako, amasegonda ako nkatatu gusa.
karanyuma oya ako karanyuma rwose tubabarire eugene we kwiharira ijambo kandi radiyari ya bose wari uvuze iminota itanu wenyine nuko duhamagara rufredi arufredi wiriwe
wiriwe neza thomas kamilindi amakuru yawe
amakuru ni meza cyane ye nawe rero yasangire n'abandi
Eh, amakuru nabasangiza reka banze mbibwire neza ndi niyo nzima alfred nkaba ntuye mu karere ka kirehe umurenge wa mahamba Mm,
amakuru rero ari hano iwacu ndabanza gushimira cyane leta y'u rwanda kuri Mhm.
kampeyini abadepite bari gukora bagenda basura intara ubwo Mhm.
rero ku mun- umunsi w'ejo kwa kane bari bari mu karere ka kirehe nyine mu murenge wa mahamba mhm, ubwo twari twakiriye intumwa za rubanda mhm,
ubwo rero ibibazo cyane byari bibazanye byari ibijyanye n'isuku abana bava mu mashuri umutekano ibintu nk'ibyo ye
ariko nyine bakiriye n'ibindi bibazo by'abaturage uretse ko nabonye ibibazo ari byinshi cyane kuko abaturage iyo babonye abayobozi bo mu rwego rwo hejuru kugira ngo agahinda kose bafite barava barakabakiza kuko nabonye ibibazo ari byinshi cyane bimwe bagerageje kubikemura ibindi bagenda bitarangiye kubera n'imvura yari yaguye nyine amasaha arimo eh, bije ubwo rero bigenda bidakemutse ariko mu by'ukuri urebye intambwe u rwanda rugezeho yo kwegereza ubuyobozi abaturage urabona ko ruhagaze neza kabisa ese aba- none se abantu bagize inteko ishinga amategeko ko akazi kabo ari ugushyiraho amategeko se- se none ubwo ngubwo si ibibazo by'abaturage babibonera ibisubizo gute bahita bashyiraho itegeko ribonera ibisubizo cyangwa
oya icyo bakoze kwari ukugira inama ubuyobozi bwo hasi cyangwa se local government Eh, ko hari ibibazo basaga n'aho wenda birengagiza ukuntu badakurikije amategeko ariko babagiraga inama nyine ibibazo bimwe bakabikemurira n'aho ngaho mu ruhame mu Ah.
by'ukuri urebye ni intambwe ishimishije kabisa mm, za njyanama z'uturere Mm.
baraganiriye
za njyanama baraganiriye by'umwihariko ariko bagera n'igihe nyine cyo kuvugana n'abaturage Mm, ubwo noneho abaturage nabo bakabagezaho ibibazo bafite nyine kuko hari nk'ibibazo wasangaga byaragiye nko mu nkiko z'abunzi ugasanga abunzi wenda bafite ukuntu bagiye babica cyangwa bikajya mu nkiko ugasanga nabwo byagiye nabi ariko babagiraga inama y'ukuntu bagomba kubikora mhm.
ukuntu bagomba kwisunga amategeko mbese batagize uwo barenganya muri rusange ye alfred urakoze
bakoze cyane namwe ye umunsi mwiza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga duhamagare na jean paul jean paul wiriwe
mwiriwe amakuru yawe
ni amahoro kabisa ni amahoro ye ni uko imana ishimwe sangira amakuru yawe rero n'abandi Ah, nagomba genda rero mfite ikibazo ngomba kubaza Mm,
Mm, mbega ko mbona ibijyane mu burundi ziguma ari ibinjyane ku gisekirita ku binjyane zitanguye atamuntu aramenya ikosa aho riri mushobora kutubwira ikosa aho riri cyangwa abari mukuri n'aba cyangwa abatari mukuri n'aba
ariko se jean paul ko eugene twavuganaga mu kanya ko avuga ko amahoro ari mu burundi ngo amahoro ni yose wowe uka- ugahindukira ukavuga ngo hari indyane mwahurira hehe mwahuriza hehe ibitekerezo byanyu gute ni ukuvuga wovuga ko amahoro ari mu burundi nuko ngira ngo atarabura uwiwe cyangwa atarabura mu muryango wiwe n'umwe agapfa amubonye cyangwa bakamwica amubonye Mm,
Eh, nicyo gituma navuga nti kiriya muntu rero wiwe yi- avuga yikwegera ko kubwiwe kubera aba afite ikintu aba ahagaze ko cyangwa avuga ati ibintu abifitiyemo inyuze n'inyungu kanaka mm.
nicyo gituma rero gushikika jewe ko ubwanjye sindatahura ngo aba bari mukuri cyangwa abandi bari mukuri kuko hariho opozisiyo n'abavugira le- n'aba- na leta y'u Burundi rero sinamenye ngo leta y'u Burundi niyo iri mukuri cyangwa opozisiyo niyo iri mukuri mu njyana ziri mu Burundi Mm.
nicyo gituma rero nabaza icyo kibazo kugira ngo nimba aricyo mushobora kunyishyura mukimwishyure ko murakoze
ariko rero ubundi nge- nge ndibwira ko bene icyo kibazo ki- kireba abarundi ubwabo
eh ndibwira rero ko aribo bagomba kugishakira igisubizo bakakiguha reka tuze kureba yego reka tuze kureba mu bandi barundi tu- tuganira kuri iyi radiyo nimba hari ukubonera igisubizo Eh?
Eh, ye ye urakoze jean paul sawa murakoze mugira akati keza yego komera muzabanira namwe noneho duhamagare na nkuru nziza nkuru nziza wiriwe
wiriwe amakuru yawe
ni amahoro no kuri namwe ye natwe ni amahoro uratangaza iki se
Eh, nako nanguye kubashimira kubera iyi radiyo yanyu nahora ndayumviriza nkiri mu gihugu cy'uburundi ariko hari igihe nari maze igihe ntayumva ubu rero ndashima kubona binakiriye Mm,
Eh, jewe na yaba ndabwiye ko ndi mu mu nkambi y'impunzi ngaha i mahera muri norwest ya- ya zambiya eh uri muri Zambia Nkaba- yego nkaba mazeho amezi hafi atanu ariho ndi
mbere wari uri hehe
Eh, natanguye ku nahunze njya mu burundi rero amashira muri mu nkambi yitwa makeni muri Zam- eh, muri gisaka Mm,
hanyuma rero baci- yari- yari taransite bashobora dukuraho tu- tuhamara amezi nkane tuca tubaza rero mu nkambi bwite y'imahera y'ibihumbi nkuru nziza mu kanya tugitangira umuntu wa mbere twavuganye Eugene ari i Burundi yihanukiriye aravuga ngo mwebwe mwahunze reka mbikubwira ibyo ngibyo niba utabyumvise ngo mwahunze ibihuha ngo mwahunze eh we wahunze iki
Oh, uyu muntu ntabwo nubwo ntamwumvise birumvikana ko wewe iyo byiza kugura gutya nyine ko abantu tuba duhunze ibihuha kuko uca wumva yuko ah, intumbero yiwe ari kumwe nu- nu- nu- n'umukuru w'igihugu nkurunziza yihaye ubutegetsi bw'igihugu.
none se nkuru nziza we perezida nkuru nziza usibye ko munanitiranwa hari icyo yagutwaye we ku giti cyawe ku- ku- kugeza aho wiruka Ko- ni u- ni uko ariko umuvuze ni uko umuvuze ngo ngo yihaye ubutegetsi hari icyo yagutwaye wowe hari icyo yagukozeho Jewe nk'umunyagi- eh, jewe nk'umurundi nk'umurundi kandi niyumvamwo eh, igihugu canje c'uburundi eh, sinovuga ko hari ikintu ku giti canje yantwaye mugabo kubera yakoze ibintu binyuranye n'amategeko ni- ni- ni- n'ibigashimirwa hamwe n'amasezerano yarusha Mm.
ivyo byaratumye abantu bamwe bamwe duhungabana ko tutari tu- eh, tutari tumushyigikiye na cyane cyane ko eh, ajya amasezerano yarusha muri byigashire byari ari ibintu byagaruye agatima ku bantu kundi batari bake benshi baravukana barasubira baranywana mugabo rero acamera nk'ubu
Mm, arabi- arabihonyanga mm.
rero abantu batari bamushyigikiye muri aya manyanga na- nakajya hagati yiwe abituma rero badukwiragiza bakwereka ko Mm.
n'aba-
Eh, ubwo nyine barabashwiragije ku buryo wabisobanura Eugene akabyumva neza cyangwa se ukamwungura ibitekerezo ukamwungura inama kuko haravuga ko amahoro mu Burundi ahari
uwo muntu kugira ngo dukore ibyo ngo byaba bingoye kugira ngo ndabimwumvishe kuko urumva ko intumbero yiwe eh, biragoye gu- kugira ngo ihure n'iyiwanje Mm.
kuko nawe nyine arabizi u- a- arabizi arabizi apfa kubirengagiza arabizi Mm. no muri zambia ariko naho muherutse gutora we nubwo uri impunzi utatoye ariko warabikurikiye
Eh, narabikurikiye mu- oya, si- sinumva ko nabikurikiye ariko twarabyumvise gutyo ura- uravye twebwe iyo turi mu nkambi ah, hariho hariho se- amategeko yaho n'iki umva eh, nta nta kintu kinini jewe nobitegako aho wari uri mu nkamba ariko nta mvururu zahabaye mwarakomeje mwiberaho mu mu nkambi yanyu nta muntu wo muri zambia waje w'umuzambiya waje kubateraho amahane
Ah, ni ukuri kuko aho turi ni ahantu usanga ha- daboro haragutse uravye ibihugu n'ibinini binini bira- haragutse nta rero ibyo ibyo bijyanye n'ibijyanye na politiki usanga kandi ibyo bavuga mu nkambi bice usanga benshi ari abanyamahanga nyine b'inshuti wanjye Mm.
ibyo rero nta nta- nta nduru nta ngorane twabaye mu mutekano nta ngorane- nta- nta kintu na kimwe kijyanye n'ingorane zafashitse umuntu kubera hari ibihe by'amatora cyangwa ibyegereje amatora ye nkuru nziza urakoze
Eh, murakoze namwe imana ibahezagire yego nawe guhezagire rwose ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga kuri telefone dufite na emmanuel emmanuel wiriwe
niwe neza amakuru yawe
ni meza cyane Mm.
Eh, ndabashimiye ku bw'ibya amerika ko mwashimye kuduhamagara kugira ngo tugire icyo duterereye Mhm.
ikibazo mfite rero nawe atamutumire mufise nagomba kubaza leta y'u burundi Mm.
Eh, na cyane cyane irabi yuko aya makaminuza ya leta yigamwo abantu bakenye kuko uyifise yiga muri prive niho inyaruka Eh.
ubwo rero ikibazo dufise abanyeshuri biga muri kaminuza nderabigisha ns hariho ukuntu abanyeshuri bagomba baheza imyaka ya gatatu
Yego.
alo Ndagukurikira.
rero tugomba duheze rero mu kwezi kwa nyuma barakunda kutwima buruse Eh.
icyo gihe rero ibyo- naho biba muri leta tu- turibaza ko batabizi kubera amafaranga turayabona kuri konti mugabo tugiye kuyatora bakatubwira yuko baba batayaduha
Mm. Ba- Bagomba banke kubaza rero leta banki Eh, ikakoherereza urukaratasi rwerekana ko ufite amafaranga kuri konti wagenda bakayakwima
Eh, oya uruvanye abanyeshuri baduserukiye baragenda bakaraba ko amafaranga arashika hanyuma bakatubwira ko ariko mugato batararonka uruhusha rwo kuyatora
Mm.
rero none se eh, rero- buretse buretse aho ngaho eh, twumvikane muri banki- Emmanuel buretse twumvikane wowe ku Eh.
giti cyawe u- iyo ugiye kuri banki
Eh.
banki niyo ikubwira ko nta mafaranga ufite cyangwa kuko amafaranga ari kuri konti yawe se ninde wakubuza kuyatwara
ukuntu bigenda amafaranga araba- arava eh, kuri eh, arava muri brb akagenda agashika ku makonti yacu mu maposita tuyatorera Eh,
hanyuma mugabo rero hageze kuyatora tugasanga hariho abanyeshuri bamwe bamwe badafite uburenganzira bwo kuyatora bakatubwira bati konti zacu zirugaye canke naho ngo ntayariko
ibyo yegome rero ivyo Ivyo ko eh, biteye ivyo- urujijo.
ivyo- ivyo ndiko ndakubwira ni ivyo.
eh, komeza hanyuma rero tubagije neza na neza ntibaduhe umuco mugabo twumva yuko ari abayobozi bo muri ns nyene boba bayatwara bagomba tubaze ko leta yoba ibizi kandi naho ikaduha umuco kuri ivyo bintu kubera turabura amafaranga yo kuduga ko naho tuba duhejeje aba ari mu kwezi kwa nyuma tubura amafaranga yo kuduga kugira dushike mu mihiri iwacu ruguru ye ndi Emmanuel ndi reka nibwire yuko bakumvise ako kabazo uzamuye bagiye kukicarira bakareba aho bi- aho bipfira urakoze Eh, aba asaba murakoze neza ye Alex nawe turi kumwe kuri telefone Alex wiriwe
wiriwe tuma amakuru yawe
asa ni meza ni meza namwe tuma yego ni meza rwose ngaho rero yasangire n'abandi
urakoze tuma urakoze cyane musa muganda baramukije Mm,
Eh, ubugira kabiri tuma hasi nda- ndafise akantu nagomba mvuge ku ka- ku makuru yaciye ku rya amerika ejo nagakuru kambabaje cyane mm,
inkuru yavuzwe kuri eh, kuri bajya bene bacu bari bari mu rwanda bari impunzi amakuru yav- bavuze ashikira abana bakiri bato ugasanga umwana ari muto afite imyaka cumi n'ibiri afise imbanye cyangwa se aza yaramaze no kubibaruka mm,
rero nabimfise rero ngira na- nkizumva nagira icyo ndabivuze ko n'ubu nagira ndabisubiremo nagira ngo irengo inama ngiriye ba bene wacu n'abajya bashiki bacu bari hariya ku- na kantu nibaza ko kubafasha mugabo bamba bariye n'intererano y'iwanje ye yibahe
urumva jewe nariko niyumvira gatomasi nti jewe kubimaze kugira hariya murabona harimwo za hcr n'izindi za- za mezo- za mezoshami zibafasha kwiga harimwo batashikiwe bataronse uburyo bwo kwiga mugabo ba- bavuye mu burundi bafise nimba bafise diplome zimanitse canke bafise eh, bafise mm, amashuri akuze dufate ba- ba- baciye ubwenge nivyo nshatse kuvuga Mm,
hanyuma rero ariko nimvira nti mbega ivyoba vyiza gusumba nka hamwe ko bofata dufate nk'abo bagafata bashiki babo bavyara babo nka nka jewe navuye mu burundi nize nk'igifaransa nk'akarorero mm, nkaca mfata nk'abantu mirongo itatu nkaca mfata nk'abantu mirongo itatu mhm, hagati hagati mu nkambi nkaca ngira nka kadrema interne nkaca dufate nkaca ngira nka crebe y'igifaransa par exemple mhm,
nkasubira nimba nagiye nzi- nize icongereza naho nkagira gutyo nkafata nka karane nkagira nka- nkagira kumbe abantu karane mugabo nkagira ese nka i- Cadrema iyo mi- Interne kugira ngo uwo mwanya ibyo baze bitigiri kumara- nabyo jya bivuga mu birundi 40 bivuga mirongo ine
Eh. ni mirongo ine ni mirongo ine Eh, z'amazi.
eh, komeza Eh, nkabashyira ahantu hamwe- nkabashyira ahantu hamwe nkabigisha naho ubwo urumva ubundi bwobwo barakenye bag- bakenera abantu bigisha bakaronka udufaranga mugabo mw'iki gihe kubera bigoye ngira ngo nanga- akigoro bakaraba bashiki babo na- n'abo barumuna babo ntibagume bag- baronka umwanya wo kuvugana hamwe ngo bavugane umwe avuge ngo naronse amasomo kum- kumbe ayo masomo nawe urumva ya- ni amasomo ameze nabi kwisumamwo mu mu bintu vy'umubiri Mm,
Eh, rero nagira ndabasaba ico kintu abo bishobora ba- bari indani bobikora narumvise bibabaje cane hanyuma ikigira kabiri tomasi yego
kuwa gatandatu heze twaravuganye kuri iki kibazo c'abarumuna bacu na bashiki bacu ba- bananiwe ikibazo co mu mwaka w'icenda n'uw'icumi bambwira uti uragira uti ngira ngo akamo mutiyeko bakarumvise hirya no hino
aha Alo?
yego komeza ariko rero ari- eh eh, aha eh, rero hariho ishirahamwe rero ry- ry- ryitaho ineza y'ibibondo naryo ryagize ibi- ibiharuro mu nyuma zanje Ry- ry- ryerekana nuko yuko abanyeshuri bangana ibihumbi mirongo umunani aribo bazoja mu mihira yabo ni ukuvuga nibo bananiwe na kiriya kibazo ibyo ndura- ndumva tuza kubivuga mu makuru ya saa kumi n'ebyiri
Eh, Eh, rero ndumva- nagomba- nagomba kukubwira ko atanyishu ndumva yabyo ndumva nzi ko banyanka ko yatwohereje iyo nkuru
yego Thomas hanyuma rero ngira ngo sinomara umwanya noca nsanga ijambo n'abandi Ah.
ibizinziro byanjye vyarizo Thomas ndabashimye ye alex nawe urakoze cyane
urakoze Thomas umunsi mwiza ye komera radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ku wa gatandatu urubuga rwanyu mukisanzura kuri telefone dufite ku bwayo ku bwayo wiriwe
wiriwe wiriwe tomasi amakuru yawe ni meza ndashima ndaramukije n'abarundi bose bariko baratwumvira Mm.
hama jewe ikintu nashaka kugushikiriza kugira ngo dusangire n'abandi Mhm.
ni amwe mu majambo perezida w'u rwanda aheruka gushikiriza Mhm.
bo ni ukuri je novuga nti ku bwanjye mugabo abanyarwanda barambabarira Mm.
ntibyanyoheye na buke buke akibuti Ehe.
bo ni ukuvuga ngo ubu hajya iyo aho inzovu zirwaniye ngo ibyatsi nibyo bihagirira ingorane sinzi ko no mu kinyarwanda uwo mugani uhari Eh, urahari bo eh, iyo avuga rero urumva ko ashaka kwerekana ko ku ruhande rwiwe abanyagihugu b'u rwanda bobo nta kibazo bafite ahubwo ikibazo gifite abarundi
kugiye kuvangavanga si ibintu
oya oya Eh.
bo urantunga mvu- genda bivuga uko na- uko ndabyibaza Eh.
mugabo ni icyiyumviro cyanjye nta ngorane Eh.
bo ni ukuvuga ngo jembo numengo kwigamba kwerekana ko petetere uruhande rucanke ruriya rukomeye Mm.
nta gutora inyishu y'ikibazo atari wo muti kuko uburundi je sinavangavanze ibintu tomasi Oya, i- i- ugerageje uretse- kubwumva impamvu nari mbivuze impamvu nari mbivuze Yego.
ni uko none se ubwo urahakana ko bitabayeho ko abarundi bamwe sinzi sinzi ibitigiri byabo Ni- bagiye mu mihanda bakavuga ngo kagame tuzomumesa ntimwabivuze se
Ah, barabivuze mugabo apana ngo ntimwa barabivuze bariko barabivuze noneho se Ariko byo kandi- kubyirengagiza nawe uri umuntu Yego.
ku giti cyawe reka twe gufata ngo ni perezida ngo ni umukuru w'igihugu Aha.
wowe abantu bagiye Yego.
hariya baki- bakitera hejuru bakavuga ngo bazokumesa waceceka
neza cyane ni ukuvuga ngo hajya yari aronse rero umwanya ukwiye wo kwereka bajya abantu ko ibintu bariko barakora ari ukwihenda ahubwo ko nabo bagowe bari bakwiye kuza bagatorera inyishu y'ikibazo hamwe atari ukuvuga ngo nabo barabizi ngo hari nibe ntarengwa kwerekana ko umenga u rwanda rurafise ubushobozi budasanzwe bwo guhangana urundi cyangwa uburundi bufite ubwo bushobozi yewe mvuga ntika tomasi sinzi ko mwantahuye yewe Yavuga komeza nti kujya eh, kujya ku maradiyo cyangwa imbere y'abantu n'ibindi ukerekana kuri gihangange je mbona umengo bari bakwiye kujya hamwe n'abo byega umunyagihugu muto akareka kuhatakariza kuko uravye ubu umunyarwanda arashorera ibintu mu burundi ntiyorohewe umurundi yawe arashorera ibintu mu rwanda nawe nyene ntiyorohewe urumva perezida webwe ntibimucikako ariko hamwe botorera umuti w'ikibazo hamwe bose bari hamwe imigenderanire igasubira nka kera ntitwumve umurundi yarasiwe ku butaka bw'u rwanda ntitwumve umunyarwanda yoba yasubiriye mu burundi byoba byiza gusumba nicyo twe twifuza ntitwifuza ko bajya ku iradiyo bagatanga imbibeba bagazana amajambo y'ugukivutu nk'uko umengo twe bira- biradushimisha je nicyo nshaka murakoze yewe urakoze cyane ku bwayo
yego ye ala nawe turi kumwe kuri telefone ala wiriwe
wiriwe neza Thomas murakomeye turakomeye nawe se
ego turashima ibyo mu burundi nyine byo kumara esiranse dovu atwara amasaha mirongo inani ku muntu ngo ngwiki
esiranse dovu ni ukuvuga ko esiranse dovu mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda sinzi ukuntu bakivuga ni venti kati Gerageza.
amasaha mirongo Ge- inani gerageza amasaha makumyabiri n'ane y'ubuzima Ni- ni- wowe ubwo ngubwo noneho ni ni ukuvuga ngo iyo bukeye uravuga uti aho bashima ko umuntu abibaza ko ari umunsi we wanyu ni ukuvuga umwiraburo ni uwo- na- n'agahinda nibyo birangwa mu mitima y'abarundi ariko rero eugene twatangiranye reka mbisubiremo yavuze ngo mu burundi hari amahoro none wowe ubihinduye gute ara
rero ndamuci- mu kumu- mu kumuhindura simvuga ikindi ndamucira umugani mu kirundi no mu kinyarwanda baca umugani ngo uwutaranirwa agaramye avuga ngo ijuru riri hasi eee namba ari umurundi ati yego kuko hari abantu ngaho no munsi bagorewe mu mpimba hari imiryango yabuze abana babo batazi hari abantu babuze ababo ah, hanze mu binogo rusange batazi irengero ry'abantu kuvuga ko mu burundi hari amahoro kumva ko eh, iminsi yose bamwe bajya gusaka arumva umuntu ariko avuga ko ari mu burundi hari amahoro ni ukwirengagiza ibyo bintu hari umupasiteri w'umudage yavuze ati mu ntambara ya kabiri y'isi yose yavuze ati igihe baza kurondera aba- abayahudi ati navuze kubera nari umuyahudi ati baragarutse baje kurondera aba- abakirisu ati nta mu- ntacyo navuze kubera ntari umukirisu ati baje kurondera aba- abaporotesitani sinabwaho ubuporotesitani ntacyo navuze nabo ariko barabatwara barabica ati mu nyuma bagarutse aca baza kurondera abantu ati icyo gihe nta n'umwe yari ahari kugira ntabare aho rero baca bamutwara rapa urumva rero ibyo bari kwirengagiza rero nagira ngo ndugire ko n'icyumviro cyanjye nagomba gusangira n'abantu yego ara
ego hari hari hari muno twisize ko mwe nabikije ko muri ijwi rya amerika eh, umuvugizi wa w'igipolisi cy'u burundi yaruwahutse arakora mu nkovu abantu nk'uko mwebwe abantu bose n'ibijuju aravuga ko hari umusirikare yafashwe hama ngo aca ariyabura mu biro bikuru by'iperereza w'umwajido Nyuma yambaye umusirikare w'umwajido edi claude nyongera Na- sinzi ko ari umuntu yobazi mu biro by'iperereza baba bamaze gufungirwayo ntiri- arakwambara n'impuzu zose imbere y'uko winjirayo Mm.
ntibyumvikana ko na- kwanza umupolisi umusirikare ajya muri polisi militaire ntibyumvikana ukuntu umu- umusoda yoja muri service nationale de renseignement ukuntu bibaze senavyo ikura hehe rero nibaza ko uko no gushinyaguriza uwo edi claude arafise abana arafise umugore arafise umuryango uno munsi bari mu kangaratete ikintu ca mbere yokora ni ko ari gushinyaguriza abantu vrema ntibyumvikana n'ubwo bwo wari uyo ya tomasi Ye.
anyutsa mu rwanda abantu mu- avanu na nkatwe aba- abantu bako bararikana impunzi ati reka du- duhunguke Mhm.
abakuru b'igihugu cy'u rwanda bavuga ati ngo igihugu cy'u rwanda ngo ni gito hino ntibishobora kwakira impunzi kandi ari abanyarwanda Mhm.
mu mirongo icyenda na kane hari akora ihonyabwoko aza dikarangiriye u rwanda rwari rufise muzeye hari rekenze muri bacumi cumi na gatanu miliyoni u rwanda rwari rufise intebe barahakana Mhm.
niko ndavuga tomasi ikintu gihari ku mpande zose Namba- ego pierre ngurukiye ndamuzi arasa abana afise n'umugore ntariko ibintu by'ikinyoma ikinyoma nticubakira kuko i- igihe azuba ari ikinyoma nta- nta- nta bibazo by'uburundi bizoba bizotorega umuntu kureka Eh.
ukuri Aha.
uno munsi umuvugizi wa sende david de geras daniel dagira baravuga ati ntahakanye jenoside Mhm.
uno munsi avuyeyo uwahoraga arongoye umukuru w'umu- u- u- u- wa sende de nyabenda akavuga ngo urumva ngo sije nayivuze kandi yari yariteye ku ruku- igikumwe urumva da tomasi igo- ingorane ziri mu burundi Mm.
ni ukutavugana ukuri bashyira imbere ikinyoma Ba- nk'umuntu ashobora kuvuga ngo hariho ngo hariho ngo amahoro mu burundi Aba- umuntu aba munyaka hari ababyeyi n'umunsi basanze abana babo iyo baje hari umuntu yabonye mwene waba bamurashe atatoye ikiziga bavuze ati "Bari- ari mu kinogo rusange hari abantu bafunzwe mu mimba atari icyo bagiriye hari mu biringo amajana atatu by'abarundi agorewe hanze kuko gu- guhunga nubwo bubaye neza nubwo bo muri tazizo mwa muri kuri impunzi muri impunzi nubwo bubayeho neza Mm.
rero twige kuvugisha ukuri bwe ntushobora kubesha ngo urumva ngo ngo urumva ngo acatura ngo grenade ngo aca ariyahura ntiribaho ati namba yiyahuye mu duhe ikiziga gushaka uno munsi nta kiziga gihari Ye. Alan, ndagushimiye rero
reka reka mbera hejuru reka mbera hejuru wanzura vuba vuba mu magambo makeya duhe ijambo n'abandi mu majambo make Eh, tomasi eh.
twosetso abana abana b'ubuhugu abana b'igi- b'uburundi baheze bashize inzara iramaza abarundi ubukene bwo- bwo- bwokora amakara bugata abarundi rero sigene kuvugana ukuri haba muri opozisiyo haba muri leta ibibazo birahari reka tubyemere tuvugishe ukuri dutorere umuti tureke kwihamanya y'abatwenzi kuko aba ariko barahunga aba ariko bara- bari hanze aba bashonje ababuze bagoreye mu mpimba benshi n'urwaruka bari hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo ine n'itanu nibo boteje imbere igihugu reka tuvugishe ukuri kugira duteze igihugu imbere kuko igihugu cyacu umunyamahanga azokivuga ni twebwe tuzocubaka murakoze mu ijwi Alain urakoze nawe urakoze cyane pe ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare na claude claude wiriwe neza
mwiriwe thomas kamini amakuru yawe se
ni meza amati namwe ngaho hiyo ye natwe tumeze neza
yego ye Mhm.
hanyuma nashaka kuvuga kuri uyo uyo kurwayi ariko aravuga ku byerekeye u rwanda kuriya mu perezida paul kagame Mm.
Eh, kuba yaravuze biriya yabivuze afise impamvu Mhm.
kumva abantu nk'abantu b'abajene ba- ba- bahurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi bakaza ku mipaka bakavuga ngo bazaza kumesa nk'umukuru w'igihugu nk'uriya iyo nibaza ko nawe yatoreka kuvuga i- ibintu be n'ibyo Mm.
iyo rero hamaze kuba ibintu bi- biriko bicanishamo igihugu runaka burundi na- n'u rwanda Mhm.
hama akajya kwishongora si si byiza kandi ni igihugu cyakiriye impunzi zirenga ah, ibihumbi mirongo amajana Mhm.
mbega mbega bo za mirongo icyenda na kane ko abarundi benshi bari bahungiye muri tanzania ah, ah, i- ku butegetsi bwari buhari ko butigeze bo- bo- buja ku mupaka wa tanzania ngo ngo ngo bazobamesa bazobamesa ibyo nibaza ko ko yaravuze rirya jambo yabivuze kugira ngo akinge ko aka- kandi akongera akavuga ati umu sinzi ukuntu bakivuga i- nk'umupaka ngira yashatse kuvuga ko ntarengwa ntarengwa n'ibyo yavuze umurongo ntarengwa Umu- eh, ni kuvuga umupaka uyu uyu mupaka duhana Mm.
ibyo byose ugiye kuwurenga ni gare kuzo ugiye ku- kumurondera ku- nka rya jambo avuga kumesa hano nkagaruka kuriya mu uriya uriya wundi ya- yavuze ngo umutekano ni wose Mhm.
uriya jene Mm.
ngo bariya bag- bariya bagwanya u- bagwanya ubutegetsi niko yashatse kubivuga ngo bagenda banana mu biganiro by'abarundi Mhm.
mbega ko yama ariko arumviza ko ba- nabo bama ariko basemera ibiganiro leta akaba ari iguma yica amatwi itemera kuza kuganira ngo ntishobora kuganira ngo n'abatembegaje ubutegetsi ngo ntibashobora kuza kwicara ku meza ngo ba- ngo- ngo baganire ninde ni- n'abahe boba bari mu makosa hama kuvuga ko yoba hoba hari umutekano mu gihugu cy'u Burundi je nibaza ko uriya mu- niba ari Eugene Mm.
ashobora kuba ariko aririnda cyane ugiye kureba mwiyinga hashobora kuba aba- abasirikare barenga ngira cumi na bane harimo n'aba- na- n'abapolisi bashobora kuba bamwe bamwe batazwi irengero hari abafashwe ejo ku murango isaha indwi mu- muri vile hari uwafatiwe mu bitaro prince jean eh, ari kwivuza ibyo ibyo abo oya bose nti- nta n'umwe ashobora kuba azi irengero ryabo ukumva nk'umuntu aza kwicwa umusirikare umuntu afite inkoho akaza kwicwa mu nyamaswa isaha zo mu gatondo isaha icyenda bakaba bamurangiye bamufashe ibyo nti- ni ibintu byumvikana nkagaruka kuri umuvugizi w'igipolisi buretse Claude, imvugo yiwe- buretse dusubire inyuma gatoya niko Mm.
uvuze ngo hari umuntu bafatiye mu bitaro aho ngaho Yara- i bujumbura yari mu bitaro cyangwa yari agiye kwivuza ari butahe yari mu bitaro asanzwe ari mu bitaro arwaye ah, eh, ku mbere mbenga yari yo yaravunitse sinzi niko amakore adushyira inzego kandi- z'umutekano ziragenda zifata umuntu uri ku gitanda arwaye ziramutwara yari yariko ga yiyumviriza yiyumviriza ukuntu a- a- ameze Ah.
bahita bahita bamufata ni hahandi Ubu ariko rero ntu- ni hahandi kujya gufata umuntu w'indembe uri ku gitanda mu bitaro ibyo ko numva bi- birenze eh, ubwo ngubwo ntabwo ubeshya birarenze. Cyo gituma claude we ariko ararwanya uriya mu eugene ariko avuga ngo umutekano urahari Ah, claude Ntabwo none se umutekano. Hanyuma nkagaruka- claude Eh, we twabwirwa n'iki kuvugu- kuvugisha ukuri
iyo urabaza n'uwo yegereye iya princereja iyo bikubwira ko hari umuntu yafashwe ejo wo muri yararwariye muri princereja yararwaye ibintu yoba yashobora kuba yaravunitse mu mu mu rubavu gutyo ubu ntabwo nawe uzi irengero rye uwo muntu ntawe uzi ntawe uzi irengero ryiwe kandi ego alo alo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muratubabarira telefone ya claude ntabwo nzi ukuntu bigenze ira- iragiye gutya rimwe kuri rimwe noneho duhamagare kevin kevin wiriwe
yego ndiwe cyane mube namwe wiriwe neza tanga amakuru yawe
eh je nogira ico mvuze mvuga ati kuba ibyo eh, ku iyo tubazo Burundi bufite kino gihe Mm,
igikuru ni uko hoba kuvugana ukuri nk'uko Alex yavuze ubwa mbere uko abantu bakagerageza kuvugana ukuri badahishanije cyangwa batikwegera ko mm, kandi bakageza bakaraba uriko babibiko biraba ubu kenshi usanga bi- bivana n'ukuri kahise ka kera babyo na kera nyine byagiye biraba mu myaka yahera cyane naho mhm, biza biraba ubu usanga birimo ibigendo bigiye bigenda bisa mhm, umwe bisaba bavugana ukuri ntibaze bara ibintu by'ikinyoma bijya nk'uko nyine bamwe barabavuga bagashikuza bakarenza bahana amakuru y'ibinyoma niyo atuma haba ibintu bimwe biza biragenda nabi kabisa mm,
Eh, kubera ura- urabye mu minsi nk'ubu hageze nka- nageze kwanda ahantu mu kambi y'impunzi muri muri ngaha muri kenya mhm,
haduka ikibazo cy'umutekano muke muri rusange mu mpunzi imwo ibihumbi ibihugu byinshi cyane bitandukanye ibihugu birenga mirongo ibiri n'ibindi mm, rero hari abantu babajura mu hijoro bakaza bakiba bagasigabanisha mbere kandi bica mu bwoko butandukanye kweri baba barisha umurundi barica abasomaliya n'ubundi bwoko bucyoye ariko ibyo bimaze igihe bibaye
bimaze igihe bibaye ariko ucura mu nkuru bya nyine byaca biba- biba ku maradiyo amwe amwe nk'akaroro iradiyo bitanga unihumura bucyoye no ku no ku binyamakuru bimwe byaca biza biratangwa ku makuru Mhm.
hapfuye umusomaliya kumva by'ukuri ngo ugeranye nka byumve nabyumve cyane atangara kwe kumva ngo ngo umu- ngo umurundi w'umuyepfunere ngo yarayishwe kandi hapfuye uwayo yari umusomaliya atanaho bisane n'i- n'ibi- na politike z'uburundi Mm.
rero mva ibyo nku- kuzatanga inkuru zo ku- zo kurenza zo gushikuza nibyo nibyo byose bituma abantu mu bantu bamwe bamwe bibaye naho baba bari ahantu hatandukanye batabegereye aho hantu ugaca bumva nyine sikwere leta bundi yasanze abantu mu aho bahungiye barisha abayepfunere gutyoye kandi kumbe ni ibintu byo kubeshya rero gikuru hoba ukuri n'ukurekurirana kandi hakaba ukuri gukwiye kabisa kuvuga ukuri badariko barahisha Na- Bara- byabaye kera ntibabihabe iby'ubu gusa bari n'akahise ntibakibagire Eh, Kevin nawe uri mu nkambi y'impunzi ndiyo Eh, Yego.
eh,
rero uravye vyagiye biraba ukaraba kera nyine vyagiye byamaze imyaka myinshi cane rahunze ariko
kuki se udataha uranye uri kuki udataha
eh umutekano kuri jewe ubwanje Mm.
umutekano nda- ntabwo uramera neza kwa jewe mfite bagira dutana dusubizo bitandukanye nka jewe mfite ikibazo cyo mu muryango Mm.
gutaha biragoye ni ikibazo cy'ubazi bundi utafite ingorane z'amatongo cyane rwose ibintu hamwe n'ibyo Mhm.
je bira- ikibazo cyanjye kiragoye kweri gutaha ndabona ko ari ingorane ko ari mu muryango bazi umuryango kuwuhunga biragoye cyane uri mu gihugu ngaho iwacu gitoye nk'uko Mm.
eh nuko hari akandi ufite gatoya kuko naguciye mu ijambo na- naguciyemo hari akandi gatoya wari ufite ushaka kwanzuriraho
eh, ico novuga Mm.
bagaragaza kubera ibintu babikemure mu mu buryo baba badashwanye bata- badakoresheje ibintu by'inguvu bagerageza gukoresha ibintu byo kumvikana Mm.
nibyo byofasha Ba- iby'inguvu nabyo kweri iby'inguvu nta- ntaho bigeza kweri udusanga tuko turahomba kubera byo nkimaze kuba ubu babukore ubundi buramaze kuba umaze kubona hamaze gupfa abagenerali benshi uryabo nibo bakingiye igihugu ye kevin Ntaho urakoze kwigora ba- nta- eh, ntaho kwigora badondagura kweri biba birababaje cyane ntawe woja ntabishima ariko kubitana ko kubesha ah, umwe akakora iki agaca abeshera uriya ah, ibyo ntacyo byodufasha kweri ye ndagushimiye kevin urakoze cyane ndabashimiye nanjye Ye.
murakoze namwe Ah, ijwi ry'amerika dufite na roger kuri telefone roger wiriwe
naguhaye mwiriwe nyakubahwa thomas kirindi
ye nyakubahwa roger amakuru yawe
Ah, ni amahoro n'amahoro ariko ngaho iwanyu ndazi nimwaramutse Eh,
yego aha.
Eh, hanyuma nyakubahwa thomas kamirindi baho ndamukiza umunyacyubahiro ari mu buhinga bw'ibyuma nyakubahwa innocent ye inose niwe ngo baragusuhuza nawe rwose aguterera agasaruti ngo salama yego kuko je- kuko haraciye iminsi mutampamagara sinzi rega tuba dusaranganya gusaranganya Yego, natetse uko ni radiyo duhuza ijwi rya amerika uko urabona ko yumvikana mu mihingo yose Eh, munsi yose yego Eh, hanyuma nyakubahwa thomas kamirindi ariko hari akabazo banda- ngwanda kwibarize kamwe ariko si itegeko Eh,
Eh, wewe wewe kujya wese kumpamagara mu kiganiro dususuruke
reka nzabikora ubutaha kubera ko nzabikora ubutaha reka mbwira inose nimero yawe yongere ayimbikire neza Tera inkuru hanyuma tukaramukanya abarundi na tata bari ngaha muri amerika abarundi bari ngaha hakurya y'u rwanda na tanzania ngaha hafi bara yacu ye roger re- mbibwiye inose ntiwumva nawe inose umbikire neza unshyingurire nimero ya roger neza hanyuma nzamuhamagare muri dususuruke aranyemereye rero tuzaguhamagara ndakwizeye nyakubahwa thomas kamirindi ye ngaho rutanga andi makuru yawe
yego hanyuma nzi ikintu nagomba mvuge cya mbere na mbere eh, nagomba sabe abategetsi bo ngaha iwacu mu gihugu cy'uburundi eh, yuko bo- boja hamwe bakumvikana ibintu byirwa bivugwa mu burundi ko abantu bazimira bakabura Eh, iki kibazo gikurikirana hafi ntagire umurundi twumva ngo yazimiye canke ngo yatoteje kuko igihugu ca- iki gihugu c'uburundi n'igihugu cacu ntiki- urumva ntikigira nyene turumva twese turi turi bene burundi Mm, Eh, na cyane cyane kuko hariho abantu bamwe umwe usanga umengo nibo bigira abarundi abandi nabo ugasanga umengo bashaka kubagira abanyamahanga mm, nk'akarorero nk'akarorero nka- nka- nk'aba- nk'abari mu mu migambi imwe imwe nabashimye kuvuga izina ariko usanga bariko baratoteza abandi kuba batari kumwe cyangwa nk'urwo rukano ruhamagara yuko rwokwiga kugendera ubuntu rukaba hamwe n'abandi kuko ubu ni bwo burundi bw'ejo ni bwo burundi bwacu bw'ejo nk'akararo nk'aho usanga nk'abanywanyi ba nyakwaha rwasa ariko batatu bumvise nguru mu nama niwo kwagwaza bakwiruka ko n'ibirato bigakunyuka ntusaba yuko bokwiga bakugendera hamwe kuko twese turi bene burundi niko se roger nk'urwaruka iyo uvuga ngo urwaruka ngo rwari rukwiye kwisubiraho burya uwo wabisobanura gute ko urwaruka rwakwisubiraho kandi rutabona icyerekezo muravuga ko mufite ibibazo by'ubukene murashonje ndavuga urwaruka nta kazi ubwo urwo rwaruka rwakwisuganya gute rukanga ikibi kandi ruri mu kibi kuko ubushomeri kugira inzara kugira ubukene ni ibintu bibi cyane ubwo se noneho amahoro bayarondera gute kandi badafite n'amaramuko batabona icyerekezo cy'ejo hazaza
ikintu cya mbere na mbere nyakubahwa tomasi kabirindi ni uko urwaruka ngaha iwacu rumwe rumwe ruhendwa n'abanyepolitike usanga babahendesha udufaranga duke ugasanga ngo genda ukore ugasanga bari bakora ibintu bibi aho ngaho bogira hamwe bagakora ibikorwa by'iterambere kuko ijambo ry'imana ryo riri bwati udakoze ntakajye nk'akaro ugasanga jewe ndi mu bwambo uyu uye nova ko wiyemera ugasanga ubu nawe ari mu wundi kubera tutari kumwe ntiduheza ngo dusangire ibyiyumviro ukamenya ibyo ndakubwiye ngo ukore wewe ntushaka kubyumva umengo bica inyuma y'amatwi aho uraho nibajye hamwe bakore ikintu kimwe kuko ngo ukuri gushira mu kuyaga ntihabe guterana amajambo kuko jewe birambabaza iyo numvise ugwaruka cyangwa umurundi umwe yatoteje ubu uko atari muri uwo mugambi birambabaza rwose je ntavuga ati none aba bantu imigambi hamwe yohera ntitwosira ku bana kuva kera narindugira ba sokuru ibintu bitanga n'imigambi itaraza ntibari babanye neza ahubwo hari igihe ndabyumviriye nyakubahwa tomasi kamindi numva mbabaye rwose rwose rwose nubahamagarira ku by'ukuri ibintu uko mubiheba na cyane cyane uko bakaza bakijukira ibikorwa iby'iterambere ry'igihugu na cyane cyane kandi icya mbere na mbere nkahanura abakuru bacu aba bari mu butegetsi n'abanyepolitiki ku bijyanye n'ibi biganiro biriko birabera hanze y'igihugu nibashire nibashire hamwe nta kuko hajya abarundi bavuze ati ukuri gushira mu kuyaga ntihabe kudadaza kuko iyo udadaze umurundi nyarutari ariko aratutura ibitoki hajya ku isenge batarariya mu ruyigi canke mu yindi mihango yose usanga ariho ariko arasiga ubuzima nk'akarorero nk'ubu ugasanga nk'umukuru w'igihugu cacu nyakubahwa perezida w'uburundi ko jama kumvikana n'uwo umukuru w'igihugu cy'u rwanda kuko jewe nk'ubu mu minsi iheze nabona hari abantu bagena neza bakavugana neza none ubu wuye kubera ikihabuzi iki ko bababwira bavugane ntibavugane n'ukuntu ntibavugane kuko jewe nk'ubu wuye ndafise abarundi bo mu muryango wacu bari mu gihugu cy'u rwanda n'ubu batifuza gutaha ngo iyo bataha kubera basanzwe bavugira ururimi rw'ikinyarwanda batavuga ngo twava twiyitwa ngo duhura inkozi zikiba oya niba nimumvikane batahuke yego ntabe gupfanyagukira kuko n'iyo umurundi yupfucyoce mu rwanda ubuye biramugora rwose usanga ari ibintu bibabaje cyane ibyabaye novuye ko ari nk'ibere riba ryarayaze niba hatse n'ukuri bavugane bavugane rwose ye roje ndibwira ko akamu kawe bakumvise
yego ye urakoze cyane urakoze ariko tomasi yego
oya hari akandi kantu ngoma nongere ko gatoyi ku bijyanye n'amafaranga y'uburundi ngaho munota umwe gusa utarenga kubera ko hari abandi benshi bategereje kuri telefone reba nibyo nibyo nibyo ku bijyanye ijyanye n'amafaranga y'uburundi ubu gihugu cy'uburundi kuri turakenya amafaranga ya eshanu amafaranga amafaranga y'ijana ijana amafaranga y'ibingorongoro n'ukuri reba ndagusabye utume uwo mumenyeshamakuru wacu beninde uwo ari we wese nk'uwuye nzi ko banyanka ndazi ko hari umuntu agambuka cyane atuwarize iyi ngorongoro bijyaho ko jewe urukurukuru numva ngo ijame bwo kwibanye cya kongo ngo babikoramo amashenete nuko ibintu abitubariza umwe byabigenda kandi ndazi ijwi rya amerika nta namwe ridashika tumatikamirindi ye ndamubwira kandi nawe ubu ngubu ndibwira ko abyumvise ariko ndaza kumwibutsa
yego komera nyakubahwa tumatikamirindi nyakubahwa roje urakoze ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda olivier sinzoyiheba na gilbert nabo turi kumwe kuri telefone barategereje reka duhere kuri olivier olivier wiriwe
nkuriwe amakuru yawe
ameri njye nitwa benjamin mbwa ndi ku telefone ya olivier he
Eh, ariko ntabwo Wati- nari nzi ko uri je.
watiye
Sa?
watiye telefone Eh, natiye telefone ya olivier eee
Eh, njye ntabwo nzi ko uri je, nagomba ntazi igisubizo kirya muntu yavuze ngo mu- mu- abantu ngo bapo- ngo bari muri iyo pozisiyo ngo ngo n'abari muri iyo leta ngo ntibaramenya ukuri aho ukuri
ibyo byavuzwe nande
ariho uwa wari yabivuze mu- mu kanya gaheze ye ikomereze
Eh, nagomba rero ndamubwire none ah, ko ino mu burundi twama twakira abashinga amateka batandukanye na- n'aba twama twarose na- n'abashyitsi batandukanye mu bihugu bitandukanye Mm.
ariko bakagenda bavuga uburundi neza yuko uburundi bumeze neza uburundi bura- buri bagibwa hose esika ushaka hose Mm.
none kugeza ubu ntara- ntarabona abari mukuri n'abatari mukuri
eee
Eh, none ko aba- aba- abavugizi ba- bagerageza guhinda abarundi kugira bacanemwo hama iyi leta nayo ikavuga ati yamara yamara nimufatane mu nda none wumva iyo utabona yuko abari mukuri ari abo nyene baguma badutanye none kuri wowe se abari mukuri ni abahe
Eh, jewe eee wowe ubona ari abahe bari mukuri eh, je abari mukuri naba mbona neza yuko bari muri leta ko bavuga ati umuhutu umu- umu- umututsi umutwa dufatane mu nda ahubwo dukomeze ibikorwa ni- by'iterambere kandi umunyagihugu wese ateze imbere ko- komine yiwe ye yego urakoze cyane
yego eh, olivier hariho akajambo agomba ashyikirize amazi eee nawe arashaka kuvuga Eh, arashaka gushyikiriza atiyumviye wenda muha umunota umwe gusa ngaho muhe telefone yego temazi yego yeee nuko muracyumva radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda olivier ndibwira ko ubu ngubu telefone amaze kwishyikira olivier
yego mbega ni tomasi kamerine nuko wowe ufite umunota umwe rukumbi gusa kubera ko wari watanze telefone ni ukuvuga ko iminota yawe bayitwariye ahubwo mbekuze kandi nge mbekuza n'uyu wuye benjana ku telefone yanjye eee
yewe ndiko ndaraba ngaba neza ngira ngo ego kuba umuntu wese arashobora kuba abona aho aherereye akavuga ati cyangwa umuntu wese akibona ko umutekano wiwe nyene uriko uragenda ariko nakuri twese turavugira ikivuga hamwe kuko umuntu wese ntituzi nyene umuntu umwe wese nyene yigirwa niwe nawe yaramutse kuko jewe nka jewe nk'ivyo nari mfite umusaza ariko ndamutsa ngaho i bujumbura hanyuma yamaze kuba ava ruguru yava mu ntara ya karusi rero bamaze kuva mu ntara ya karusi yaramanutse agera ku ntara ya muramvya amaze kumanuka ajya mu ntara ya muramvya bamufatiraho bafata imodoka yose yari amanukanye ni bande bamufashe
abapolisi ba leta
ba leta nyene nyine ehe
hanyuma rero nk'uko nk'uko nyine amutefa ndamubaza ko yuko bashyize n'ubuzima bwe ndetse ko umutegura ndamwakire Mm.
ndetse ko kumva ko yafatiwe muramvya
none se ubu ngubu ufite amakuru ye
Mm?
uzi amakuru ye ubu ngubu
nagenda kuri telefone y'ubwo sifa n'ubu brazimije Ah.
bagambye ati abantu bose batekana bavuga byerekeye umutekano umwe wese aho aherereye aba ku mutekano wiwe ntazavugire umutekano wiwe nyene kuri umwe umwe wese ntavugire ikivuga kuko je nka je nabuze umugenzi nk'ubu ni bumengo sisaba kuko Mm.
nta mugenzi ndiko ndabona akanyiteza umugenzi ujo ariko ugasundamutse niko se olivier wowe na benjamin muraturanye murababanyi wamutije telefone gute ko numva mutavuga rumwe nijye nibwiraga ko muri inshuti ubwo ngubwo
turi tutari turumva hagendera n'imyege ndamuka ntituryamana
ndabyemeye
ego ye olivier urakoze ego nawe tumazi kamirindi ye radiyo ijwi ry'amerika sinzoyiheba nawe aracyategereje sinzoyiheba wiriwe
mwiriwe ni sawa ku ijwi rya amerika ni sawa rwose tanga amakuru yawe
yego bwa mbere na mbere nagomba nshimire abanywanyi bahaye barashyikiza ibyiyumviro Mm.
hariho umunywanyi yigeze kuvuga ku kibazo cy'ibingorongoro namwumvise yavuyeho mu mwanya gato gaheze ni roje
ni ukuri ikibazo cy'ibingorongoro kir- kirababaje cyane ikibazo cy'ibingorongoro I- i- ikintu cyitwa eh, am- amahera eh, a- avunje y'amajana atanu ni ikibazo kitugoye cyane natwebwe dusanzwe ducuruza mu mabotike ho biratugora cyane abakiriya hamwe ugahura biravuyemo gushwana twasaba leta irabe igira icyo ikoze kugira ngo iyo shanje iboneke cyane naho ibona bishoboka itume isohora basi amahera nk'ibingorongo bya- bya- byabiri abiri cyangwa inoti z'amajana abiri basi ziri hamwe cyangwa byabikora izindi noti cyangwa ibingorongoro nyomba bihari babisohore kubera birabaza cyane tu- tuza turumva ngo ibingorongoro biboneka ngo ngo biriko bi- bija muri kongo kandi bakavuga iby'iwabo Sinzi- sinzi ukuntu nobivuga ni ibintu biteye isoni cyane igihugu kizima kumva yuko umuntu ashobora kubura eshanje y'amafaranga amajana atanu ariko ubu iyo ibihumbi icumi uyirondeye ntuyibura eshanje y'ibihumbi bitanu ntuyibura mugabo eshanje y'amajana atanu kugira irongo ugahorana ingorane ufite butike i bujumbura
yego Eh, umaze igihe kingana iki utabona ibingorongoro
amezi atatu araheze he
Eh, ariko nta muntu murashwana ngo mufatane mu mashati kubera ko wabuze ayo umusubiza
oya turashwana bisanzwe gusa akababara nanjye ndamusiguriye ntantahure ugahura mu bintu biteye ikibazo cyane Ha- hariho n'umukiriya umubwiye ati nta yashanje mfise akagenda ashavuye cyane akibaza ngo uyamwimye iyo afise unaramusigurira ati none jene ari kwanka gucuruza kandi wari uje kunshorera we ntashobora gutahura aca abona yuko umenga uramufashe nabi kandi atariko biri natwe si twebwe urumva ingaruka mbi zigaruka kuri twebwe leta yoyo bara- barateye imbere urumva bobo ntibashobora kwibuka yuko natwe ingaruka mbi zari ziradushira kandi ariko twari bene burundi bakwiye kuraba ingorane dufite hama bakagira ico badufashije kugira ngo izo ngorane natwe zihagarare Mm.
Asaba sinzoyiheba leta igira ico yego kugira ngo Yego.
hari ico yokora kugira ngo bihinduke ye ndibwira ko bakumvise urakoze sinzoyiheba
baba murakoze ijwi rya amerika gilbert nawe aracyategereje gilbert wiriwe Mwiriwe cyane Thomas.
uratangaza iki gilbert we Eh, jewe ntangazamakuru meza gusa.
ndumva ufite ibakwe rwose yatange Yego, ba- je nagira ngo ntange icyiyumviro kw'ibyo bintu avuga ngo mu Burundi ngo nta mutekano uhari.
Mm.
Eh, jewe mbona ibyo ndi muri Canada ndikebeke mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Mhm.
igihe nyine abantu bari bari mu migumuko Mhm.
nta kuntu abantu batabuze induru ngo ngo mu Burundi ngo nta mutekano uhari ngo ntakije we narigiriyeyo ndahashika ndabibona Mhm.
nibyo hariho abantu batira amagerenade bararumwe nabo ab- abagizi ba nabi bariho hose no ngaha mu bihugu byo muri europa muri amerika he n'ahandi ibyo birashika abantu ba- umuntu akiyandikira akagenda agatera gerenade arushye akagenda akarasa umuntu Mhm.
ubwo bityo bisigura yuko ari igihu- ari umutekano w'igihugu wose ni iby'umutekano uba wahungabanye mu gapande muga ntibacu bavuga ngo yego ngo ngo abantu ngo bariko barapfa bariko baragira iki Mm.
urumva rero nagira ngo mvuge nko kwa bantu b'abanyepolitike Mm.
bamwe bamwe bari mu burundi Mm.
twavuga ngo bari muri opozisiyo kuko n'ibyo opozisiyo ni byiza yuko ibaho none ku- ikintu bariko barakora kugira ngo umutekano ugaruke ni giki kubera iki aribo bantu usanga bariko barakokeza bavuga ngo "Ah, ngo nta mutekano uhari epuruta bariko barabivuga babivuga bari mu burundi gilbert aba a- a- ntabwo ari abanyapolitiki gusa babivuga n'abanyagihugu ubwabo barabyivugira nka alain yavuze ati utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hejuru wowe urabivuga wiki
uwo ni kuvuga nawe nariko arakurikira ariko arakurikira abo bandi narabe ntuzeya na- i- i- i- abanyagihugu nimarabe ntuzeya i- mu- muri rusange muri rusange barabe kuntu ibintu bimeze kuko na- navyo ari abo tuvugana bakambiranye ni ukuri twebwe aho twibereye turi mu mahoro n'ibindi. nk'ubu ndababazwa no kumva abo bana bagiye mu rwanda bagashukwa bakagenda mugabo bariko barapfirayo nabi ntibagira cefu ca ruguru Mm, kandi ndazi iyo baza kuba bari mu burundi mm, nubwo wo- nubwo wowe umerewe nawe mugabo uri mu rwawe tomasi ndibaza yuko ari- hariho hariho akarusho hariho akarusho yewe reka tu- reka duhinire aho ngaho kubera ko ibyo bintu byo guhunga no kudahunga je nakugira inama kimwe n'abandi bose Eh, mujye murekera abantu bahunze baba- bivugira icyatumye bahunze kuko kubavugira ni ikindi kibazo genda ndahamya ko nk'uko ubivuze iyo umuntu ari iwe aba afite aba amerewe neza ariko tekereza iyo umuntu agiye guhaguruka agatibye agahunga noneho ugatinyuka ukamubwira ngo "Mm, ngo wabeshywe ubwo si uwo muntu umugize igicucu reka tubyihorere ibyo ngibyo abo bantu nimubareke bivugire agahinda kabo bivugire icyatumye bahunga ariko mwe bavugira jiribe oya oya oya oya ibyo ntabwo nabikwemerera kubera ko Eh, amayagwa twagiye tubona muri biriya bihugu n'ubu ngubu tukibona ntabwo Eh.
byari bikwiye gutuma wihanukira kandi uri hano muri aya mahanga akomeye ngo uvuge ngo abantu bahunga ibihuha ngo abantu umuntu ahunga ibihuha agatibye ewe reka twicecekere urakoze reka dukomeze duhe n'ijambo n'abandi mugabo ni ibyo ni ibyo n'abantu bahunga ibihuha kabisa eee oke ni igitekerezo cyawe urakoze Ye. umunsi mwiza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare na james james wiriwe neza
Aba amakuru yawe murakomeye ku kijya Amerika.
turakomeye rwose turashima buke buke ye ego hama jewe nagomba mvuge ku byerekeye umutekano ngaha mu gihugu cyacu aho mpenga wabaye ndasi Mhm.
byerekeye abasoda barigwa bara- baricwa kandi bicwa mu buryo bubabaje cyane Mm.
hama nkavuga ati kuji rya amerika muradufasha byinshi mushobora kudufasha nko kuwa mu cyangwa muri yindi mukadutumira ko nk'umukuru w'igipolisi cyangwa agasoda w'abasoda bwe tumubaze ikibazo james fise ni cy'urya musoda bavuga yuko yaba yariyahuye muri documentation Mhm.
Hello?
yego ndagukurikira Iyo ikibazo nibaza ndi ego ikibazo nibaza nibaza nimba umuntu koko umusoda afatwa na documentation cyangwa afatwa na documentation y'igisoda Mm.
mbega ujya nkurikiye ibyo avuga koko ugiye kuraba ukoresheje n'ubwenge umuntu yinjiye muri documentation aribwo bwa mbere yoba yaha- yahora hakora cyane umva n'ibintu bitanye agahinda kandi by'agashinyaguro ku muryango wabuze na- n'ababibona kuko bamenye yuko nimba uburundi bubaka amashuri bamenye yuko abana biga ari abana b'incabwenge kandi bamenye yuko amajambo bavuga bayabwira abantu bafite ubwenge kandi bafite no kwiyumvira bagerageze rero bageze aho koko abo Ye.
abo- Yego.
abo bamaze gupfa cyangwa amabi bamaze gukora bahohotera agateka kabo si ak'abasoda gusa k'abarundi bose kuko abarundi bahunze bari mu mubaro udasanzwe bataye ibyabo bakeneye kugaruka mu gihugu ni benshi cyane ni ukuvuga Eh.
yuko rero bova muri ako gace kandi bova muri ubwo bwicanyi bagatunganya igihugu cyacu ye hama yego ikintu nagomba guha ni nka- ni nka mesaje nagomba guha nk'abo basoda numva ngo ni aba egisefabe cyangwa ngo ni abasoda bari mu bwoko ubu cyangwa buriya Mm.
ntibamenye yuko binjiye mu bintu bigoye cyane kuko amakunguru baravuze n'abandi barundi baravuze barababwiye yuko uyu mu iki kiringo bajemo yuko atagahembwe bazoronka nibarabe bakize amagara canke barabe imfubyi abapfakazi bariko bara- barasiga twe nibo baduteye ub- ikigongo cane rwose abo basoda barabona yuko aba- aba ba- bavuye gu- bavuye mu ishyamba batababona neza nibarabe badashoboye ku- kumvikana ngo bakorere igihugu cyose barabe bakinjure nabo bakaguma ngaha muri iki gihugu barabamara oya oya oya oya oya Ikintu nagomba- james james eh, ibyo ngibyo ibyo ngibyo nawe ntabwo ibyo bitekerezo byawe reka mbihagarike kubera ko nawe uri gucamo ibice ingabo z'u Burundi ibyo bintu nawe rero urumva hari umurongo nawe wari ugiye kurenga Kamirindi.
ibyo ntabwo ari byo Ah, ah.
kamirindi oya oya oya oya oya Kamirindi, ntabwo Kamirindi.
nakwemerera james ntabwo nakwemerera ngo iyi radiyo rero uyifate uyikoreshe uko ushaka abasirikare b'abarundi ubacemo ibice sinzi nimba uri undi musirikare ba- bagira ibibazo
murabibona mwese ibyo niko ndabacamo ibiti oya oya oya nawe rero okay, nimba biriho we nawe ntabwo ufite uburenganzira bwo kubigira bwo kubiha intebe urumva i- iyi radiyo ntabwo ari icyo ishinzwe ego Ni- ntabwo ari icyo ishinzwe Ego, james ego.
oya urakoze rwose utubabarire abarundi abasirikare ntibumvikane bakorera igihugu nta kindi niko kazi bashinzwe nsaba imana nawe arategereje kuri telefone inshuti z'ijwi rya amerika ndahamya ko ashobora kuba ari we ugiye kwanzura iki kiganiro nsaba imana wiriwe
mwiriwe mwiriwe neza mutama amakuru ni meza ufite udusogonda nka mirongo itatu gusa tuka niwumva akazi iki uhita uceceka
sawa jewe mfise akabazo ye
kugira ngo mudufashe kabisa jewe ngira mvuge ku kintu kijanye n'igisata c'indero mu gihugu c'u Burundi Mhm.
aho ubushomeri kabisa bwabaye ndanse ku buryo kabisa ubunye abantu benshi umengo ntibaremwe n'imana umengo ntibari kwisi Mm.
rero nkaca nsaba kubera ko ubunye na- umva abanyeshuri benshi nta kayabagu bafise ko kwiga ka kazi kikajemo rero hita wanzura vuba vuba cyane mu isogonda imwe anzura mu isogonda imwe nawe ubundi ka kazi kikagukuramo kajemo
Emwe murabe gusa dusabe leta kugira ngo idufashe gusa murakoze yewe urakoze cyane nsabima inshuti z'ijwi rya amerika mwese uko mugana rero mwese mwese ndabashimiye mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu naho mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru murakarama